o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso madume rra ke dumedise le le ba motsweding fm re lebogela nako ga gago coach o tlhophile setlhopha mo letsatsi la gompieno motho a ka re batshameki ba ba tlhopileng o ne o lebeletseng um ya pele ke gore um eh, re tsitsitse um eh, gore go nne le balance ka mo thiming eh obane re re biditse di-playera tse nang le experience ya go bapala bafana bafana mhm. eh jwale go etsa jwalo kore re checkile gore eh team ye ya ghana eh le ya sudan ke dipapadi tse botlhokwa gagolo mo go rona jwale re tshwanela gore re etse gore re le balance ka gara team eh le dibapadi tse e leng gore re di kgethile eh ba kgona ba pala position e ngatanyana ha e le gore re ka nna le eh di probleme tsa covid kapa tsa medical re ka kgona gore re nne re tswelele ka ba nna le bona mo kampong okay coach mme go na le tse ba reng ke squad ke sa eng eh le gore a o na le batshameki bao a na le nang le batshameki bao re re re ke se bui ka bona empa ke bona stand by squad because how mhm. -hmm. checka di goalkeeping ga re ka ga ba le probleme re na le bao e leng gore re ka ba bitsa ba seka ba re thusa di-goalkeeping gobane um eh, for nako e telele e le ronon williams fela e leng gore ke yena thibang um di-goalkeeping tsa bafana bafana then re tle mo defenseng defenseng le teng um re na le di-playera tse e leng gore um di ne di le teng go um forty ene re selectile last week before announce twenty two today le midfielding re entse fela jwalo jwale lebaka-baka ke lona leo la gore eh re na le di-challenge tsa covid eh, tse e leng gore at times ha o kgethile eh eh sebapatsi a se kgone go tla mo kampong because o tla ba a testile positive ka covid mm, mm. coach ebile o bua ka ka di goalkeeper ke a itse gore o tlhophile e tumeleng khone gareng ga ba bangwe eh dikgang tse di tlhageletseng tsa setsweng ke gore o tlhokafeletse jalo ke ausi wa gage mme seo ke tsa gore se ka nna le matsapanyana gore kgotsa gongwe ka feleletsa ikgogetse morago go tswa jalo mo setlhopheng no ke nnete re fumane message after eh, press conference mm. or no um eh, itumeleng eh, e khune family ya bona e tlhaetswe ke mathata ana mme re re re le south african football association ga moya wa ausi wa itumeleng kgone o re ka kgotso mme re tla dula re mo supporta jalo se e tlang go etsala se le gore eh, re le gore mosebetsi o etsagale then ga mosebetsi o etsagetse um eh, go na le eh, maemo a tshwanetse gore a itsiwe um pele itumeleng a ka boela mo teaming ya ga kapa ka tla mo bafana bafana jale di-test tse ga se di entswe ka tla tle re enke go tloga moo empa eh ha jwale e ntse e le membera ya mm. bafana bafana go ya ka selection agency e e okay alright a re lebele batshameki ba ba bitseng go tswa ko ko moseja coach eh re itse gore ka ntlha ya covid ntse batho ba sa kgone jalo ka tsamaya go ya ko dinageng tse di farologaneng o ntse o ba lebelela ka seleng ntseng jang kgotsa ntse o buisana le bakatisi ba bone o ntse ba monitora jang batshameki ba tshamekang overseas eh ke bua le bona every second week eh gore na ba ntse ba ya jwang gobane ba tlhoka supporto eh ko ba leng teng ba bang ba ba bapala di-country tse e leng gore eh puo e nna e e bothata mo go bona ke bua ka ba bapalang ko portugale eh, um Tiban Pete ke bue ka Luda Singh ke bue ka Lyle Foster um eh, go na le ba bang ba tshamekelang ba ba tshamikelang under 23 eh sephephelo se thole ko ba um eh, be e leng gore at times na le gore ba founela re bue le bona gore ba dule ba le right ka baka la maemo ba leng gore um eh, example e ke e etsa hape ke ya play e tshwanang le sianda tulo sianda tulo ga e sale a ya israel o na le seven months a sa tle mo gae ka baka hmm. la hore um dintho tsa di-covid le traveling um eh, di batla di fana ka mathata so hmm. le yena mphumana a le israele language ke bothata puo ke bothata ko israel jalo re dula re bua le bona rena ba ntse ba ya jwang mme eh re ba kope di-video clip tsa di-game tsa bona gore re kgone go assess re na ba ntse ba ya jwang re na le programme nngwe gape re sebedisang mona e leng gore every monday re thola eh, technical report ya diplayera tsa rona ka go fela tse tlalang outside south africa okay okay coach pele pele re feletsang ke fela gore ke e fete ka fa ka bonako a o kile o ipotsa gore koloi e, e kgethegileng e lebega jang mo mebaleng e, e kgethileng vodacom ga mmogo le kaizer chiefs le orlando pirates ba ntshwafatsa koloi tse pedi tsa kgale mo mzantsi mmengwe ya diphetogo tseo ke mmala etela youtube page ya vodacom kgotsa at vodacom soccer ko twitter go bona gore tiro ya go fetola mmala wa koloi tse pedi tse o tsamaya jang gopola gore o na le tshono ya go ka fenya kusheshe e ntshwafaditsweng kgotsa kentucky rounder etela now vodacom co za go tsenela sesong ke ya wina ka vodacom ba ka juju a o batla go nna Eh, moanedi wa diski fa go le jalo vodacom le orlando pirates ba go fa tšhono ya go kanela motshameko le mogaka wa setlhopha sa gago go nna karolo ya half time scamto downloada mme o registere mo app ya semmuso ya orlando pirates kwa twitter tsaya screenshot sa profile ya gago o tege at vodacom soccer le orlando pirates ko twitter mme o poste o ka nna mofenyi wa half time scamto um jaaka go dirile molatedi yo mongwe e leng peleo matee yo bontshitseng bokgoni jo gage le mogaka wa orlando pirates wa maloba phumuzo manense sesonke se a wina ka vodacom e somele bone metso go tswa ko ureng ya bosupa re feletsa le mokatisi wa setlhopha sa bosetšhaba e le jalo mokatisi mo lefintseki mokatisi no bua ka batshameki ba tshamekang overseas re bone jalo bongane zungu ke karolo ya setlhopha go kile ga nna kete go na le mathatanyana mo nakong e fetileng ga na sa tlhophiwa mme jaanong ke a bona gore ke yo eh, o tlhophilwe na na le mathata ga jaanong ko setlhopheng sa gage sa rangers mme potso ke gore um ke itse gore o kopane le ene le buile jang ke eng se e le gore re buisane ka sone um ntho ya bongane jungu ha e tlhaela mo masedinyaneng gore na bongane jungu um o iphumane a tlotse melao ya covid um re yona ra fumana dipotso tse ngata ka gore na rona re reng um re le safa kapa re reng re le re le di-coach tsa bafana bafana um club football e, e na le melao ya teng mme club e nngwe le nngwe e na le melao ya teng e leng gore ba e beela dipilera tsa bone le rona ha player e tlile ko national team rona le melao ya rona ya national team mme e tlileng ra o tshwara mene re bua teng le di-co e ka maemo a a dipolera tsa rona tse bapalang um overseas kapa tse bapalang local um ha ho na le mathata ko tlelapeng ka player tlelapa eo e na le matla a gore ba etse qeto rona ba etsang ka player eo and le rona ha rona le mathata ka playera um ko national teameng e ba taba ya rona rona re etsang tsang kae jone le bonka mzungu ho etsa te fela jwalo rona ga tshwanela gore emele tlelapa e etse qeto rona ba etsang ka taba ya bonka mzungu last week ka thursday o ile a tswa quarantining ha tswa quarantineng a ya a ya dc ya bona e ba fitlha ba mo fumana le phoso ba mo faena a qeta ba ba mo kenya training a ba fitlha ba pala europa league jale mm-hmm. rona ntho e re leng um re e shebileng haholo ke gore eh playera e maemong a hantle a hore a ka bapalla naha ya hae playera ha ana eh, dikotsi dife kapa dife kapa playera ha ya suspend ka hore a ska traina le club kapa a ska bapala clubeng hobane ha e le hore o suspendete ho bapala clubong kapa ho traina clubong ga tlo thola playera e seng fit ko national team so ile ba case e jwalo ya hore lapa ya bongane eh ya ilukise taba ya bongani ba mo le phoso a apologize ha qeta a e training so le ena ha ke bua le ena ke ha e le ke e le re o mpha hore na ho etsahetseng mme ho etsahetseng eh ho ha ha le le club coach le ba ya ya bua le ena ya mo bolela hore no no hona jwale re kenya teaming hore lo bapala teaming ene re mm. batla o bapala teaming hobane re batla o bontsha hore Eh, punishment ha se punishment ya gore fela motho ha ntse phoso a tibeke coach ba ba etsa mohlalo wa gore ke na le bana ene ke na le bana ha ngwana a ntse phoso eh o tshwanela gore o mo punish a bone phoso ya hae a amohele punishment ya hae so bongane punishment ya hae e lantshua ene o e amohetse as national team selectors um re bone tlhokagala gore eh, talent ya bongane um re e tlise ko national team a tle thusa naga ya gae gore e qualify mm. coach le ipakantse jang ditlhopha tsa tsa ghana le le sudan re na le scouting uh, team mo mo mm. mo team ya rona ya bafana bafana jale di scout tsa rona ke david nyati le walter steinbok ke mm. bona ba re elang ka ntle ba lo checka game ya ghana le sudane ba mm. khutle ba re fe analysis ba report gore Ghana e tshameka so e, e tshameka ka dipilera tse so le dipilera tseo ko di dlalang teng teaming tsa bona ba gona gore ba check-e gore na ba dlala jwang ko di tsa bona then ba ba compare be ba dlalang ka teng ko di-teaming le le mo le mo national teaming hmm. e be le gore le rona re etsa um analysis ya ya team ya rona before re etsa selection gore if re bapala le Ghana ka di-qualities tsena kapa Sudane ka ka di-qualities tsena e ke etsa jwang hore rona re be le advantage kapa re be le a good game e ka kgona re fa di-results jwale ke bona ba etsang mosebetsi o kaofela then ba fitla ba presente mo selection committee selection committee e, e, e, e be le eh, technical meeting e be di sa okay ka baka la hore eh, scout tsa rona di re so ka Ghana ka Sudan diplayera tsa re di tlisang re tlo bapala so and tlo ba diplayera tse di rileng okay e le ya leng ko kampeng coach kwa bokhutlong um re tsena mo kampong ka di-twenty-one tsa march march okay. then fifa week e starta ka di 22 two e fitlhelela ka di-thirty tsa march mm, mm. coach re leboga thata re lebogela nako ya gago gore go letsa masego a tseng kana ka sepe o lebole na ngwaneso mme um ke lebola eh, tshegetso ya lona ra leboga ke mo mokatisi wa setlhopha sa bafana bafana e leng coach molefi ntsheki re feta ka fa re a bo re tswela pele ka thulaganyo